iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema urukiko rw'ikirenga mu rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko ive tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo asante job ashinja kwikubira imitungo ya se inosa dusenge abavandimwe be barimo asante ntibemeraga ko umusore tuyishime ari umwana wa nyakwigendera kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo asante byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya adn kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera inosa dusenge tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubu bahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo yive tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi wiriwe neza yive ego mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'ijwi ry'amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye ku wa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo ubwo unyihanganire gato
kuwa gatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore tuyishimire yive waregaga umuryango wa se kumwihakana urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya dn hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa umubiri wa dusenga inosa ari we ive yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya jenoside warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na ive tuyishimire urukiko rwanzuye ko ari uwa gusenga inosa wishwe mu gihe cya jenoside umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko uwo mwana utamuzi kuri tuyishime watsinze urubanza yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nubwo byari agahinda kongera gutabura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye bw'inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeje ngewe ku giti cya ntabwo nifuza ko hakorwa adeni ku mubiri wa papa kumva ari nk'agashinyaguro ariko ubu mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya ahagaragara twabonye isirikare ya papa ku munsi wa kabiri laboratwari ifataho sampo yo kujyana muri labo natwe batujyanayo nanjye nasanze mfitanye isano papa nk'uko yari nabivuze n'ubundi kuko ntabwo namwitiraga aho kuko bwari amaso yanjye nahanayaga ukuri nahanayaga yuko data atazima basanze muje na papa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hafi ijana ku ijana uwamakanaga ari we tante nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umunyasikoro biranshimisha kuko mbonye ubwo butabera kubira binababaje kubona aho ubona umubyara uko babanje gutaburura tuyishimiye yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubu bahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi n'ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije bwanayishakiye nafutari hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango wamureze eh, bafitanye n'isano aho umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga amukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa gusenga inosa avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa nyina umubyara we yabwira radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kuyimara byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye iyo umwana agiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yajugunywe ahantu batazi ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be muri abesikoro wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye ubwayo iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'ike ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo ku bana baduhuje ikibazo icya mbere ni uko numva ndashaka gusaba umunya- umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu bagira ubumuntu nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu bakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima nya- w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana nyumva ko abana twaba duhuje ibibazo nibahaguruke hari n'insaba n'imiryango y'abacikacumu zoseneje ibuka nibahaguruke kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku gihumbi magana abiri yatwawe ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye mike ibibazo byayo bikiri mu nkiko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze asumta kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Yves tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo asante job ashinja kwikubira imitungo ya se inosa dusenge Uh, Yves tuyishimire rero nk'uko nari mbibabwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane edi yego Ah, mu magambo make cyane ah, ku bantu ah, badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe ah, wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko ah, wari umaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so ah, dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo murakoze cyane kunyakira Eh, ikibazo cyanjye eh, nimara imyaka itanu kiri mu nkiko cyari ikibazo cyo- nagiye mu rukiko ngana urukiko kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nari mubaruyeho nk'umwana w'umucikacumu wabaga ufite icyemezo kimirwa nk'umwana amuresikate aho byatangiye byatangiye ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo twari tumaze imyaka makumyabiri twibuka jenoside yakorewe abatutsi igera na kane njyewe rero nakuze nzi ah, abavukanyi ba papa basigayeho umwe yitwa Sante jobu undi yitwa anne marie aherereye mu gihugu cy'ububiligi ah, nyirabareba jacqueline bose nakure- nakuze nzi ko ari bavukana na data banafashe ba- bamfashaga rimwe na rimwe niyo nabaga natsinze mu ishuri baba umwe- ayo wajyaga aza kundera ku ishuri nyuma yaho muri ibihumbi bibiri na cumi na kane naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza mama umbyara mama ambwira ko data bamujugunye mbaza onkiri ari we akisante jobu nitagaho onkiri icyo gihe ambwira ko natahazi rive icyo gihe wari ufite imyaka ingahe kuri ubu ngiye mfite imyaka makumyabiri n'irindwi Eh, bivuze ko icyo gihe wari ufite imyaka makumyabiri n'ibiri
n'irize exactement Mm.
none eh, muri bibiri na cumi na kane ndabyuka ku itariki cumi n'eshatu ubwo mama yari ari mu rugo aryamye mu- mu rugo aruhutse ari ku cyumweru byari umunsi wo gusoza icyunamo bamaze kumva itangazo kuri radiyo ritangaza avuga ngo umuryango wa kiringiti papa bamwitaga ntacyo kiringiti ariko ubundi amazina ye ni gusenga inosa uraza kumwimurira umura- umubiri we barawimurira ku gisozi wumva babikoze rwihisha barirabiza bimbwira bimenya ko parasita nanjye nayo ndi mu bice bya burasirazuba za rukumberi bamara bampamagara abamenyesha abwira ukuntu bigenze kandi batugiyemo kigabo ndabona be- abo kwa so batabishaka niyo bageze aho bagurisha umubiri mu gihe cy'imyaka makumyabiri nawe numva ni akababaro numva ni abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo mbe mpereze icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi myinshi barayigurishije bajyaga nabimbira abaturanyi ati se ko mutazana umwana ngo abashe ku- kugira uruhare ku mitungo ya se ko na abo bavukana na se barimo kuyigurisha ariko simbigemo cyane kuko nabaga numva ko ngewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkagira- nkagera aho nakwigeza nashingiye ubwo muri uwo munsi wo kuri cumi n'eshatu uku- mu bibiri na cumi na kane ukwezi kwa kane naje nje mu- aho bari barimo bari batoboye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yatuye i remera noneho mu masaha yo nsanga igikorwa cyo gutaburira no kujya gushyingura ariko baranyamagana bamfata nk'umuntu waje n'umushyitsi ku buryo uyu witwa kisante job ubwe nawe yaraje ubwo yari ndi kuri sekere ngiye gusezera umubiri wa papa kuko nibwo nari mubonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa mari baraza ati wowe ruwa hehe ko urimo kudukerereza amasaha y'akazi- amasaha yo kujya muri bwiza yageze ndahindukira ndabareba ndavuga ati se ubu muranyirengagije aka kanya ntabwo munzi ndavuga ati ibyo ibyo ntabwo tubizi atubugiye urumva byari igikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nayo nje numva nishimye ko mbonye umubiri wa papa ubana wunamye haba habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mama umbyara arasaba arambwira ati nize unyubahe nk'umwana ufite disipurine reka tujye gushwana hejuru ya sirikeri reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushyingurwa ubwo ngewe twakomeje imi- imi- imi- imihango ku gisozi baramushyingura ndi aho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha aba aribo bategura ni umuhango wose nyuma yaho rero iyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyayi cyanjye ndababwira ati ngewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemeza bagize kunyima umubiri wa papa bagize kuwumisha imyaka makumyabiri baravuga ko ari abantu bavukana papa ngiye mu bamuze nabo numvaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiriwe tujya mu manza senerije irabegera irabavugisha ariko iyo nyakwigendera honorable candabye arabegera sibakunze yewe inshuti mu bantu bavuka i Nyanza aho papa avuka papa avuka i Nyanza nabo sinabashe kunegera ngo banyikize noneho sineje ngira inama yambwira ati jya mu rukiko noneho utange ikirego niho gutangira imanza zose muri bibiri na cumi na kane ntangira mu rukiko rw'ibanze ndatsinda nandika ku mubyeyi wanjye Uh, nyuma yaho menyesha abavukanye na papa z'urukiko barayitambamira baravuga ko batamenyesha urubanza iki n'iki baratambamira igitangira nabwo baraza baratsindwa nyuma yaho bajya muri muri pejeyi mu mu rukiko rwisumbuye nabwo uh, turabona yewe banazana aba- ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa kisante jobu ariko aherekejwe na bashiki be nk'uko nari mbazi nari nsanzwe mbazi ubwo rero mu rubanza yaje gusubira muri pejeri urubanza yaje kuba itegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imanabyaha bavuga ko yive ibimenyetso bashingiraho ari impimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ubugenzacyaha ngenda bavuga ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano basobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite icyemezo cya saje njye nta cyemezo mfite cy'impimbano urwego rw- rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sarije sarije irabyemera ati uyu ni umwana w'umuresipeka wacu tumurihira imyaka itandatu yose mu universite nitwe tumurihira ariko umva byari ubu- mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwe rwa penali bageze barushyingura barushyinguye babonye ko nta handi baboneye bahita bagana ku muvunyi ku rwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabwo umuvunyi ngo yemeza yuko harimo akarengane bo bari bashingiye yuko nta hadeni yakozwe mu manza zose zabanjije umuvunyi yandikira kuri supreme bisaba yuko urubanza rwasubishwamo inyuma ubwo twajyaga muri kuri supreme rero turaburana ndi kubona abunganizi banjye rero noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo baburaniraga yavugaga yuko akeneye ko hafatwa ya deni akaba aricyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza ukuri yenda asaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kunshinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kuntera ariko mu rwego rw'ubutabera mu bushishozi bwabo nibabona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko adeni yakuba ku mubiri wanjye na papa kuko aba ngaba banihakana sinazi n'isano yabo uretse kuba narakuze nk'umwana mutoya bakangura ati bariya bantu bavukana na so urukiko rero rwarabyemeje rwariye rufata umwanzuro rwemeza yuko adeni ikorwa hakorwa adeni eshatu adeni ikorwa ari iyanjye na papa abitwa ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa senerije senerije bifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe rwa gisisozi regisitasi bayisaba ko hakorwaho adeni byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa wumva ko nk'uko mariya byuma bibisobanuriye abasha kumushyingura nari imagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaye ubwo rero mu kugerayo ntibinasabwe yuko bagomba kugaragaza mu gihe cy'ishyingirwa ko nabo baba bayifite barayizana haza n'urwego rwa laboratwari rwa forensik abashinzwe uturemangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashije kubona sekere papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima nyuma naruhutse kuba mbashe umusaraba wa papa kuko bari barawumiye bigeze bameze amahirwe yo gushyingura ubwo rero mu gushakisha nubwo byari bigoranye urwibutso ruradufasha n'urwego rw'ubutabera rwari ruhari ruhagarariwe n'uwo wari ushoboye muri kuri supreme tubona serikeye twese turemeranyaho ariko njyewe ntabwo naremeranyaga kuko ntabwo nari kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nawe bavuga ati kuva bayemeje mufate mufate basambu byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa wawe utabizi kuwushingura ariko babyakira kuko ni ibikomeye nyine ukwiye kurwana byo bafataho sampo bajya gupima babanje gupima baje kumenyesha urukiko natwe batumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga uwitwaga kisante jobu wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe ni ahantu isano isano ku buryo ikigero cyo kuba mafitanye isano nawe kigaragara mirongo icyenda na karindwi n'ibindi bice birengaho ko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa niyobarera jacqueline bifitanye isano ubwo ni tante ubwo ni mama wacu indi niba nzizi basanga bafitanye isano nawe ringana na mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaze akavuga ati uyu mwana ni ubusukuru undi wa gatatu usigara witwa anne marie utuye mu bubiri igihe ntabwo babasha kumufata kuko yari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dusubira mu rukiko tubigiraho impaka abunganizi baburaniraga urukote ya divese yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyashyizweho n'igihugu ariko njyewe mbwira urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bazashingira bashingira ku bimenyetso kuko ni nabo banasabye adeni sinzi ukuntu bayisabye bakaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyo mwabyumvishe rwafashe umwanya rurasoma rubasha gutsinda ku by'imitungo rero kuko hari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye inzu yari isigaye bifuzaga kugurisha ariko bari baranze kuyigurisha nayo kuko yari ishinguyemo umubiri wa papa urumva ni ku bw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona wese umenya amakuru nagera no kujya njya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda babandikira babafasha ababwira kubiguruka kugira ngo batabijyaho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye yuko undi mwana gusenga gusa nk'uko nari nabizi binini nk'uko nari nabibanye kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagezemo ko mfite uburenganzira ku mitungo ya data akaba ariyo n'uko ariyo myanzuro yabikurikiye kandi icyo twakwibutsa ni uko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cya nyuma mu bijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'u rwanda niko biri kuko nta bindi rukiko ruri hejuru y'urukiko rw'ikirenga
hanyuma utangira wavuze ko nyuma gatoya mutarajya muri izi manza mbere y'ibihumbi bibiri na cumi na kane hari ukuntu bagufashaga bavuze ko ayubu yajyaga anagira ibyo agufasha mu mashuri icyo gihe se bagufataga nkana urumva ni na jenoside hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko hari mu bantu bamagazeho cyane ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kujya ahagaragara ngo babivuge babizi muri kino gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'agace uwitwa nyiribambe ni umwe mu batangabuhamya nari mfite yari umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi no kwa papa bose nyuma ya jenoside rero yazanye uwo witwa ayubu muri mirongo icyenda na gatanu icyenda na gatandatu aramuzana aramwereka aramunyereka aravuga ati kuko njye nakuye kwa nyirukuru muri ku kintu kivugiza inyamirambo aramumwereka aravuga ati uyu niwe mwana waciye igiti wasigaye ubwo nyine nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore nkajya kumusura nyine namusura na wonke naba nakize ku ishuri akaza kujya mu bihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu pirimeri nagera n'amaguru ari we wantwaraga nicyo kintu avuga ngo yigeze kumfashaho ariko twaniriye tunavugana no kuri telefoni w'umuhungu kuko rero yabonaga ko nashyigukira imitungo kuko imyinshi bayigurishagamo icyo gihe kuko yabonaga nta kintu bimbwiye arakomeza kumvugisha mu buryo buri normali n'umubyeyi ariko aho noneho byabusinze navuga ngo nako byara byagiye hanze ni igihe bari bagiye kwimura umubiri wa papa kandi babimisha ubwo nazaga rero igitsina cyose kijya hanze ariko uwitwa anne marie uwo witwa wo mu biryi mbere niwe waherezaga mama kuko yavugaga baravuganaga nabo bavugana nawe n'abantu bakuru n'umubyeyi n'umwana bireba itanzwe uwo nyirabarera nawe mubonye ejo bundi kubera imanza namwumvaga ariko namuzi namubonye nyine aza kundi gasi umuntu aratwikira
imitungo yasizwe na so bagurishije ndetse cyangwa se indi ikiriho yose wari uyizi byinshi ntabwo nari myiza myinshi nagiye mbona amakuru nyuma ya jenoside abantu bambambye amakuru ati so afite aha n'aha kuko nabyibuka niga mu wa bibiri na cumi niga mu kigo cya kagugu ubwo baraje kunsura nk'umunyeshuri dutwaye hari hari ikintu kuva cyacu cy'imyuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bamamagaye bakeneye uko wajya kwa perezida mu mitungo ya so kuko bene so barimo kuyigurisha ariko icyo bisobanuye ni uko wakwiga ukavuga ukagurishaho ugiye kwigishwana
ive telefone ntabwo turimo kukumva neza sinzi niba hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga ubu turakumva ubu turakumva narimo kuvuga narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nyimenya ku makuru y'abantu bazi bazi papa aho yari afite imitungo yose ariko yose siko nagiye kuyaparisamo cyangwa kuyigaragamo mu mugemo uruhare kuko njye icyo gihe nari nshishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho ariko aho byananira agahinda ni igihe numvaga umuntu amwisha umubiri wa data imyaka makumyabiri cya kabiri agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime niho navuga ati nk'umugabo cyangwa nk'umusore bikangwa n'ishema rya papa ntazime ntangire noneho mburane uburenganzira bwanjye nagiye no kugira n'uburenganzira ku mitungo ya data yaba yasigaye myinshi yabagurishijwe mu kanya ndakira abakunzi b'ijwi rya amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza ariko uvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi impamvu navuze kuriya nyuma y'uko urugero rugiye mu itangazamakuru itangazamakuru rwakurikiye rukajya hanze nakiriye amamesaje menshi nakiriye komantere nyinshi ku ma website bambwira ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tuganira uburenganzira kandi hari n'abandi b'inshuti tuganira bitije kandi ati njyewe iwacu turanyemera kuri izi nyungu n'izi nziza ko sinshaka kwiteza nyine ukumva afite icyo kintu cyo kudahagarara ngo bashikame ariyo mpamvu navuga ati n'undi wese ufite ikibazo gihujwe n'ibyanjye nimba yuko yagakwiye guharanira uburenganzira bwe yagakwiye guharanira icyo umubyeyi we yamusigiye kuko umubyeyi we yavutse kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko bakwiye gutungwa n'iby'ababyeyi babo nabo bakwiye kwishakira ibyabo ariko nanone duharanire umurage w'ababyeyi bacu ni kontekisi nshaka kuvugamo urakoze cyane yive tuyishimire kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo burahamu urahari ndahari uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru ishyorongi o irutonde ikibazo cyawe
ikibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya adn bikimara gusohoka bikagaragaza ukuri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese uyu azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi rwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'icyo yanyuzemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze urakoze abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza ive reka dufate na teogene teogene wiriwe teogene uranyumva ego ndakumva uri hehe
ndi i kigali mu karere ka kicukiro ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira yize ngo nakomeye muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu ndi inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu mu muryango we ugasanga amufashe nka rwanda kandi ari amaraso ye byaranduye kumva ngo umwana uramwihakana uvuga ko nta kantu mufitanye ni ibintu usanga bigayitse kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu bagakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira rero ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanya urugamba bituma n'abandi bari hakuruhande nk'ibyo nabo babasha gutinyuka nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko ibi ndamushimira cyane kandi ngashimira na leta y'u rwanda yamuhaye ubutabera ive ku kibazo cya abraham niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwabo kuri ku kibazo cya burahamu kuri ngewe kuko nsanzwe nkora umwuga wa sinema ngira ndanandika kuri ngewe numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri mu rugendo rwose kuko nizikina muntu abana rero twaba duhuje duhuje ikibazo numva ko nta kintu nasaba ko bakwegera inzego z'abacikacumu bakabakora ubuvugizi nabo ubwabo ubwabo bakiyabukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika ibitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira ishingano no ku babyeyi bavukaho kugira ngo umuryango nabo ukomeze ube uri fiye cyangwa ube utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko ngewe nta yindi nta zindi baza afite izindi uretse kuzabyandika nkabamotiva ariko nabo bakagira inzego za leta kuko ziradufasha kimwe n'iza sonerije ayogeje numva ko babavuganiye bakabakorera ubuvugizi
ive gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo si gake baba bafite ubushobozi bwo gushakisha ubu buryo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyabo ariko badafite uburyo ni izi izivuga nibyo edi birahenze ku bushobozi noneho byakwikubita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigana mama mama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko yari nabanje gushaka ubuzima nk'uko yavuze ko ubundi narakoranye umwuka wo kwishakira ubuzima bibeshaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu mama abavukana mama inshuti zanjye ziri koroshi ziri hafi na hafi icyagiye ubuze ko nabwo muri rusange nuko nari mfite wenda n'akazi kansapotinga imyaka yose nakoreye kuko nta kindi kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaka mu ruhande nyuma yuko badafite ubushobozi numva ko barwana hari numva ko hari inzego za leta zishaka kuganira numva ko batiriwe n'abandi kuva icyo hari icyakoreka
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo byaguciye intege ibyo si byaciye intege ni bya ngo byaruriye urugamba rwo kurwana kugira ngo ntucike intege n'uze no kururwanirira ibyo ni byo navuga ko bagiye bagahindura bakajyana mu bushinjacyaha bagamije yuko ive yafungwa cyangwa urubanza rwapfundikirwa ukuri kutageze hasi n'ibyo ibyangombwa njyewe n'abatijwe anglikani ubwabyo itorero ubuyobozi bukuru basohoye akide duwa rwakurinze ko njyewe abatijwe aho ngaho hari data wambatirishije ibyemezo byitwa n'impimbano bisharije n'amafaranga n'inzego za leta ati ntacyo niha urumva urwego rw'igihugu ruhari rwanyishyuriye mwarwegera barwegeye nabo rubagaragariza ukuri ku kirandangamuntu ni kwa kundi nabyita ni tekinike za defanse bashaka gukora wareba umuntu iyo atayirangamuntu hari umubare wa indegisi namba uhinduka izo rangamuntu uko nataye irangamuntu uko indegisi yahindutse nabyise yuko ije yahinduwe irangamuntu amazina ibyo wasomye cyangwa ubushakashatsi baba babonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire ereyoso niko kwibeshya kw'imyandikire mu kinyarwanda ubwo ngewe uburyo nakuze urumva nyuma ya jenoside nakuriye kwa nyogokuru nyogokuru akanyigira ati utwo tuyishimiye noneho mama ati ngewe tuyishime habaho izo kuze ko nyuma yaho nanjye gukura ngiye gufatira gusoza fata izina ryanjye riri kuri karita ya batemu ku ikarita ya batisimu nabatijwe kuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngira nanjye data akaba akiriho nimba ko izo rereri zitari kubaho si za rereri z'icyaha za rereri z'inzego zagiye zemera ko nazo nta hantu bari bafite ho gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiwe bajya inyuma baba bati muri kurundana ariko shimira ubutabera yuko bamuhaye ubutabera bw'u rwanda bwabo ibyo bikwiriye gutekereza kandi n'ukuri kubyagutsa
urakoze ive tuyishime reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika duhere kuri wilson wiriwe neza uri hehe
ni mu gihugu cy'ubuhinde
cy'ubuhinde cy'uburundi
ubuhinde ubuhinde mu buhe mujyi
gujarati ikibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko kenshi imiryango usanga yihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kureba hari n'igihe baba by'ukuri babizi yuko abo bana ari ab'iyo miryango ariko navuga ko ari ubunyamaswa bwamaze kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akajya kubaho nabi akabaho mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazi ko ari umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye yive n'abandi benshi kirabashikira we niko yagize amahirwe agatunganirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo ma egizame y'ama adn hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha ama adn cyangwa gushika ku rugero rw'aho babatumiza adn bidashoboka ahanini rero nashaka gutera akamu cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera ya aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si uw'umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu n'ukuri barakundana ugasanga mwana n'umuryango bamufata nk'itungo ariko iki gihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana iyo atari uwawe usanga bamufata nk'umuzigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kuri sabe abantu bagarukane muri uwo mutima w'ubumuntu umutima wo gukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo biba byabaye ko naho yive mwumva ariko aravuga uko uribaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo urumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga mu buzima bw'umuntu murakoze wilson ndagushimiye cyane reka ive agira icyo avuga kuri ibyo wari usorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka ive ive hari icyo uvugaho icyo nabivugaho nk'uko wilson yabivuze ikibazo hari ukuntu kikwangiza hari ukuntu kikwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda kwemera ko hari umuntu waba ugukunda kwemera ko niba umuntu w'amaraso akwihakana hari igihe biba bifite noneho undi wo ku nzira we we yanyihakanirwa nabo turumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukabiha igicibwa muri sosiyete ariko nyine iyo bihagazemo kigabo niko nabyita ukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyagaruka mu buzima usanga n'abandi bose ariko ndena nawe yuko icyo kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza muri icyo gikomere cyo kubona ufungura imva ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'ibintu nubwo ngewe ndanabivuga akenshi n'ejo bundi nagiye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambiriye atari ibintu nagiye mu rukiko ngambiriye kubona identification yanjye n'imyirondoro wanjye kubona kwandika ku mubyeyi uko njya ko hari ibintu ushaka ni uko nabirwaniriye kuva nyuma ya jenoside ariko nakongi nari nzi ko abantu bafite ubumuntu ibintu na data yarabisize ariko abantu ubwo bumuntu barabutashye banyika undi mutima bakiri inyamaswa banyika nicyo kintu rero inama nawe usanga ko hari mu buzima bwawe bwaba iby'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugashobora kwizera umuntu cyangwa kwizera ikiremwamuntu biragoranye ariko hamwe n'imana umuntu abishobora urakoze cyane reka dufate na ntezimana wiriwe neza
edirwe mwe mwiriwe neza muraho muraho nawe uri hehe
ndi i kigali mu rwanda mu karere ka nyarugenge ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamana usohoze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane cyane ngiye nari mfite gusa murakoze narenguze nti birababaje kubona mu rwanda dufite abantu bameze nk'abo kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we uwamusigaye ntabwo yari akagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa ni ibintu urebye niwe niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyi niyo ntangiriro yo kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyagwa imitungo nk'uko nguko y'ababyeyi babo nabo ngewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa ngenda ndashimira n'ubutabera bw'u rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupimira kiriya cyuma cyaje cya adn buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye igihe batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikiranwa murakoze urakoze cyane ive gerageza umusubize icya mbere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yari azanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira n'iyi
inama ya mbere umuntu yatanga ashobora kugira abo bihakana abantu ntibatubabarire mbere na mirongo itanu ni amaraso yacu ni abavandimwe ni abaturanyi ni inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu wifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutabara umubyeyi we hejuru y'umuntu wagize ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kudaha agaciro uwo mubiri aho ashingiye rero inama ya mbere amaraso yabo abana babo abo bavukana ntibagire ubumuntu icya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo simbazi ariko niba banahari icyo nababwira ntibahuke gitwari batwarane begere inzego z'abacikacumu zihari zisanga zidufasha seneje nk'uko babivuze aherj irahari ibuka irahari jiraj irahari numva nabo babafasha kubakora ubwo buvugizi nubwo bihenze nubwo bivunanye ariko icya mbere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icya mbere na mbere kiruta ibindi byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuka ku musozi umwe ntibagire ubumuntu kuko ibintu ibi ntabwo ari cyo cya mbere ibintu n'ababyeyi bacu babigusize ntibagire ubumuntu tujyane urukundo dutwazanye numva ari cyo kintu kiruta ikindi cyose
hanyuma rive ku bijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu wari uturanye n'umuryango waso cyangwa se wari uturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu bazi amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu uvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye ry'abateka yanjye imvukire yanjye abazi data ni benshi ni benshi ariko siko n'ababonye bose banyegera ngo bahamye ukuri hari n'aho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko w'umutangabuhamya ariko nkaba muzi nkaba nzi ngo mu inshuti ya papa nkaba nzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera akeka reka wa mwana we tujyane mu nkiko ategetse sinarijyamo ubwo akanyamaganira kure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatanga bamwe banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabyita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko niba ari byo yari usigaye kuri data nagira aho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva barambwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri ntabwo kutazatsinda numva ko noneho bikurikiye no ku mateka yacu numva ko bajya bafasha abo bana basigaye bonyine imiryango basigaye yonyine ikeneye amakuru n'urugero ngewe nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nkajya nzibona mu mujyi wa kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziramvuga nanjye nkazireba ariko nakwegera ngo nzicane nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe bumenye numve uburyo yishwe numve uburyo yabayeho ntibabashe kunyura kandi abo ngabo ntibamubizi ko aribo bantu bashobora no kunangira ubuhamya muri urwo rubanza ariko sinzi mbabona niyo mvuga ngo rero abantu nibagira ubutwari kandi bagire n'ubumuntu bagire urukundo nyuma ko kuri igihe kose kuratsinda hanyuma se ive ubona ko urugero iki kibazo cyawe gikemutse nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko n'ibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatangabuhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga ikibuga cyo kibuga cyo ni cyoko uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu abantu bagenda kandi basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompirike nk'uko ubyumva nawe uko ubyumva kiri kompirike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubasha kugira imbaraga n'izo nagize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi nta n'umwe umuzi nta n'umwe umuhamiriza ukuri gusa wenda abasigaye ni ba bandi bamufitiye ibintu ni ba bandi bamuhakana ni ikibazo cyihariye mbona ko inzego zibikireba zagihagurukira cyangwa zakora mobilizasiyo ibintu byo kurwa nubwo ari ingaruka zose za jenoside kumva ko hari ibibazo byakwiye kuba birangira kuri mu myaka makumyabiri n'itanu tugatangira indi myaka turi mu bundi buzima
reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika jean long wiriwe
Mwiriwe neza uri hehe
ndera bita ku mukuru ikibazo cyawe ndaje ikibazo cyanjye wenda nabanza ntamushimira arakumva kuko yarwa- yarwanye urugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose ariko nk'utubazo nka tubiri namwibariza ese ubu bushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe yaba ari umuntu wamufashije ese ubutabera bwo yababona bwaba bwaramubaniye gute kandi ikibazo namwibariza ese imiryango yamwihakanye ubu baba- babanye bato bameranye gute ni izihe kominikasiyo bafitanye ese mu gihe kizaza bwo bazaba bameranye gute yaba yarababariye cyangwa se yaba yariyakiriye murakoze ibibazo byanjye byari by'uwiteka biteho urakoze cyane reka dufate na joseph joseph wiriwe
mwiriwe mwiriwe birwema ni amahoro
amahoro amahoro Eh, ikibazo cyawe
Eh, banza ndamukije uwo mutumire
arakumva yive
eh, rwose umumbwire uti arakwihanganishije uti komera komera muri urwo rugendo wagize Eh,
hari ikibazo nkaba namubwira nti eh, ndashaka kumubaza ariko mbanze ku- kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe eh, ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu ese ni iki yabwira abo bantu barinze bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko ese yiteguye ko yazabegera aka- bakamusaba imbabazi cyangwa se azabireka gutyo gusa Sawa, murakoze akabazo kanjye karara urakoze cyane joseph Ah, ive icyo kibazo cya joseph ndibaza ko ah, gifitanye isano n'icya kabiri cya jean long
yes eh, a- a- ka- eh, kamere kuri iki ngiki cya nyuma eh, ku mibanire- ku mibanire yanjye naho ku rwego eh, kuba ndeba nkunda nkunda kugumana persona cyanjye ngiye kuvuga ngo ndabakiriye aka kanya nkaba ngiye kuba injyanye cyangwa ipokrite wenda ofiyanizi igihe bizafata wenda bizaterwa nawe umutima wanjye ariko ngiye ku mutima wanjye numva mbasabira numva mbasaba imbabazi ku mana kuko ndi umwemeramana ndi umukirisitu Eh, ikindi kandi nta nubwo ntabwo mbashima- nabashimiye umutima kuko iyo umuntu akwiye akanamufitanye amaraso ha- afite abana akangaja famiye ye mu rubanza nk'uru abo bana be babyara banjye urumva nabo usubiza ibyo yabaremye n'usubiza ibyo yabakubwiye nanone kandi una- unabagen- unamugendera kure ko ntabwo bari umuntu kwifuriza ineza ku kibazo kindi cya- cy'umuvandimwe ntabwo nibuka izina rye jean long yambaje ya yambaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye Eh, urumva njyewe eh, nayo mfite sapoti wenda yuko mfite eh, akazi icyo gihe nakoraga muri iyo myaka nakoraga mu mwuga wa sinema Eh, ariko ntabwo ari wari ununze cyane nakoraga mu kigo eh, nayo nshi- nayo nakoraga mu bintu bya shize ariho nabonaga uwo mushahara ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi nk'uko hejuru nagize amahirwe yo gusiga mama amamba hafi na kuko nta wundi muryango nari mfite ndetse numva afite uwo muryango cyane niwo waba- wakomeje kumpa urukundo cyerekeranye n'ubutabera eh, nshimira ubutabera ngomba gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri rwamaye ubutabera icyo naharanira nakibonye sinigeze mbesha ubutabera nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta eh, mu rwego rwo kubabesha amakuru kandi bazi ukuri ku buryo no mu rubanza rwanjye niba mwarakurikiye hari aho najyaga nkagira emosiyo mu kuburana nasaba n'ubu- nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana kuko niba umuntu azi ukuri akageza aho yemeza yu- yemera yuko tujya mu nzu umuntu yaba afite undi mugambi ariko ibyo ibyo ni iby'amategeko sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki ariko ubutabera narabubonye kuruhuza ubutabera bwawe kugaragara umushinga cyane ibyumba kugira ngo wanjye wose
urakoze cyane mu nkuru twahitishije mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nk'uruhutse aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umwesikoro bita umwana wawe umwesikoro mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ati
umubyeyi n'umubyeyi mama yarishimye yarishimye nuko ngewe wenda kandi no gutanga umutevi nuko ibyishimo byarananiye kuko byari agahinda kuri yewe ariko hari n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira ariko mama ku giti cye yarishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete hari aho nagendaga ugasanga barangirana inzara ukuntu wenda nimo wenda ngo ngiye no kwibuka aho data avuka ugasanga aho inyanzara abandi bakanya inzara ariko bazi ukuri nemera ko mama nawe mpamvu yavuze ngo araruhutse ni uko ni ibintu biremereye imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka kukumva apisi ku myaka yanjye nk'umwana wenda sindi ndi umwana mu myaka ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye atari ayandi mafoto yakoze atari ibindi atari ikindi kibazo yakoze ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa batakwifuza umva ko ikintu cyamuruhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro dore ko mama ntabwo mama ntabwo yanifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kandi yakomeje kumporotekitinga nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyemera mubwira ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye rw'urubanza kandi tuzakuba hafi nk'umwana wanjye w'imfura kandi hamwe n'imana izaturwanirira aho ngaho niyo mpamvu bumvishe yiruhukije kuko byari biremereye
hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa inosa gusenga inosa kandi muri iki kiganiro batubwiye ko mbere y'uko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubirane
kuri ubu ngubu mwihanganiye nyuma y'ino myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebye na kino cyemezo cy'urukiko zirebye n'ikindi kibazo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko bivuga numva ko ngo nabakwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite si bo bandi bose bo bazungura ba data kandi nubwo batananifuzaga ariko numva ko inzego za leta zizafasha ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga
urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi kumwe na yive tuyishimire uyu rukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se abavandimwe be bari bara baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se ive mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva ijwi ry'amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe ni nka yayo
ingo ya mbere nakuyemo ni ukwiga ikiremwamuntu cya kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege icya gatatu ni ukubaka uwo ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe kandi n'irindi somo numva nakurimo ni ukugira ubumuntu wenda ngewe nshobora kuba nibwira ko mbufite ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubuzima burushijeho ikindi numva ari gukora mbere ku musozo nabona aho gushimira inzego zose zamfashije iz'ubutabera iz'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengera inyungu zacu ko navuga yaba yosenereje kuba yakoze ubuvugizi akabasha gukorwa adeni ku muriro wa data byari bigoranye kongera gufungura imva ndashimira ubutabera bwose naciyemo kuva mu ibanze kugera mu ngenzacyaha kugera muri izi zitwaga fed icyo gihe zikiriho ko nagize naho naho ncamo icyo gihe ariho naho bagiye gushakira ko yiga ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiraho ndabashima ko bose bamashije gukomeza ubutabera bw'u rwanda bashimira kandi nshimira cyane cyane n'umuryango wanjye wambaye hafi kuko bo ntabwo bigeze banyakana bambaye urukundo burafite ubwo bumuntu
ubwo u rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so
ibyo byifuzo ibyo byifuzo kandi nako bizanagenda numva ko nanjye rwo numva nzibuka data mu buryo nifuza numva ko amagana muri ibi abantu bose bandeba nk'umusazi bandeba nk'umusikoro bandeba n'umugenzi numva ko aho data ari nawe ashobora kwishimira igihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe numva ko bibiri na cumi bibiri na makumyabiri nanjye nzibuka n'abandi bana nzibuka n'abandi bana fata igihe cyo kwibuka data
aho so ari n'iki wamubwira
biragoranye ariko ijambo namubwira ndamushima ko yabaye feri yanjye ndamushima ko mu gihe yari akiriho ataricwa yabaye umubyeyi nyawe akaba umugabo mu butumwa buke bumva yari umugabo urwana ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko nanjye mbiharanira icyo namubwira cyo n'igitsi mbabaje abavukanyi be ntabwo yigeze ansigira ntabwo yigeze abansigira kuko ntabwo nabonye gusa nemera ko nawe aho ari yishimiye urwego ndiho kandi yishimiye na n'ibyemezo byose kandi namukunda nubwo nabashije kumubona nk'uko bikwiriye
yive tuyishimire ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana n'iyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'ijwi rya amerika kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane
murakoze cyane
arakoze yves tuyishimire nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri peter handley wadufashije kucyegeranya na fatuma alimasi karara wari ukiyoboye muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi bakarorero batanga